ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington ndetse mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mwiriwe neza aho muri hose ubu noneho ni ikiganiro muri isanga ni kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikaze mwese nshuti muri iki kiganiro tariki makumyabiri n'esheshatu ukwezi kwa gatandatu ni umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wo kurwanya ibiyobyabwenge u rwanda rwashyizeho itsinda rihuriweho na minisiteri cumi n'eshanu zatoranijwe mu rwego rwo kurwanya ibiyobyabwenge bimaze kuba byinshi mu rubyiruko rw'u rwanda iyo komite ifite inshingano zo kugira inama leta y'u rwanda ku bijyanye no kurwanya ibiyobyabwenge n'icuruzwa ryabyo uyu munsi rero mu kiganiro muri isanga turaganira kuri iki kibazo cy'ibiyobyabwenge twatumiye umwe mu bantu bakorana n'urubyiruko bamwe bita inzererezi aratubwira uko barufasha ku mwe mu mpamvu babona zitera abakiri bato kwiroha mu biyobyabwenge n'ikirimo gukorwa ubu mu gufasha urwo rubyiruko turaza rero gusaba na rumwe mu rubyiruko narwo rutubwire uko ubuzima bwifashe ubu kuva rutangiye gufashwa muduhe nomero zanyu za telefone namwe tuze kubahamagara tubahe ijambo dufatanirize hamwe gusobanukirwa n'iki kibazo mutubwire rero n'uburyo mwumva bwafasha mu kukibonera umuti inomero yacu nyibibutse ni magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe twakire rero umutumirwa wacu kuri telefone bwana joseph bitega wo mu kigo ni centre cyprien eda froze rugamba i kigali mu rwanda bwana bitega mbanje kubashimira cyane uyu mwanya muduhaye ikaze ku ijwi rya amerika urahora akomeye nagira ngo rero nuko nagira ngo mu gutangira rero mutubwire muri make iki kigo gikora iki mutubwire n'aho giherereye ku bantu batakizi
murakoze ikigo cyitwa centre sida fozi rugamba cyaba cyitwaga fidesiko cyita ku bana babaga mu muhanda kibakura mu muhanda kikagerageza kubasana kikagerageza kubafasha kuva mu buzima barimo bagasubira kubana kikageza aho kibasubiza mu miryango yabo ku bafite imiryango ku badafite imiryango naho tugashakira imiryango ishobora kubakira giherereye rero mu karere ka gasabo mu murenge wa remera kuba hazwi hafi ya sonatube wamenyereye muri kigali murakoze ngo wemenaga kubabwira ku buryo burambuye mbaye muvuga mu magambo make ibyo dukora ariko buriya ndaza kubabwira amagambo arambuye murakoze
hanyuma se mwakira abana baturuka he
abana twakira ni abana bose baba baraje mu mujyi wa kigali ariko baturuka mu gihugu hose kenshi usanga ari abana bavuye mu miryango yabo muri iki gihe mu myaka ya kera twagendaga twakira abana batanye n'imiryango yabo kubera intambara kubera jenoside ariko ubu ngubu navuga ko mirongo icyenda na batanu ku ijana ni abana bafite ababyeyi bahuye mu buzima bwabo kubera impamvu zinyuranye zirimo ubukene zirimo navuga gufatwa nabi n'imiryango yabo guhohoterwa zirimo kutishyurwa n'ababyeyi babo zirimo n'ubuzererezi bwa nyirizina abo bana rero bakaza muri kigali baje gushaka bibwira ko bahabonera amarongo bibwira ko bazabona imibereho myiza ariko bahagira ubuzima bukababihera nibo bita ngo abana bo mu muhanda ubwo
ye none se abana mwakira barabizanira mubagezwaho nande mumenya mute ko bakeneye gufashwa
ndabivuga mu byiciro bibiri kuko mbere ubu guhera muri uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu uburyo bwarahindutse mbere twari dufite abakozi bajya aho twita ku maseta intore za nyabugogo aho hari gare urayibonye ya gare y'abagenzi batujyana imodoka ku masoko se aho birirwa bashakisha ubuzima bashakisha navuga imibereho bakorera abantu biba banywa ibiyobyabwenge aho ngaho niho twajya kubakura ariko ubu ngubu n'ubwo wa mukozi wacu agikomeza kuhakorera ariko leta yashyizeho ikigo bita sankire rehabilitation center y'igikonzo iyo santere rero abana bafashwe na polisi niho babajyana kugira ngo imiryango yabo izaha basange abayobozi mu turere twabo baba basanze natwe nk'ibigo byita kuri abo bana tujya gukorerayo kenshi tugasanga baba bana twahuye nabo mu muhanda tukavugana nabo tukabafasha kubashaka ko kuva muri ubwo buzima bakaza iwacu dushobore kubarira no kongera kubafasha mu mitekerereze myiza no kugira ngo basubire mu buzima busanzwe none mubafasha gute uko tubafasha rero iyo umwana ageze iwacu mu by'ukuri ntaba akiri umwana mu muhanda abageze mu rugo navuga rw'iwabo aba ari umwana uri bugaburirwe aba ari umwana uri buvurwe aba ari umwana wongeye noneho gutozwa gukunda ishuri dufite navuga ku ishuri navuga byemewe cyangwa se bya leta twita kacapu ni ukugira ngo twongere dufashe ba bana mu buryo bwo kongera gukunda ishuri ariko noneho atari ubumenyi tugamije kuko tuba dufite abapsikologe bazabafasha kugira ngo bacukumbure bamenye impamvu nyiri umwana yavuye iwabo bamenye ibyahuye nabyo mu muhanda ko bahagira ubuzima bukomeye cyane tubafashe kugira ngo bave muri buriya buzima bw'ibiyobyabwenge bongere basubire ku murongo noneho bo tuzabone kubasubiza mu miryango yabo kenshi tunafasha n'imiryango yabo kuko hari igihe usanga n'ikibazo cyatuma umwana ajya mu muhanda iyo iyo amaze kugororoka ukamusubizayo n'ubundi atambara kabiri kubera ko za mpamvu zihari kimwe n'ubundi yongera akahava akagenda uretse ko iyo amaze gufashwa no kugororoka byibuze ntabwo agaruka ajya mu muhanda agaruka yegera ubuyobozi cyangwa akaza yegera ikigo nk'icyatsi cyangwa akaza ari kuwacu kugira ati ibibazo runaka kubera ko dukomeza kubakurikirana kugeza barangije amagufi yabo makuru
twibutse abatwumva ko iya radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga aho tuvuga ku kibazo cy'ibiyobyabwenge bikomeje kwiyongera mu rubyiruko rw'u rwanda no ku isi hose ariko ubu rero tukaba tuganira na bwana joseph bitega wo muri centre sipirien edafroze rugamba i kigali mu rwanda iki kigo cyakira abana bagize ibibazo byo ku by'ubukene nk'uko umutumirwa wacu yari amaze kubivuga byo kutabasha kubana neza n'ababyeyi cyangwa se n'ubuzererezi busanzwe nagira ngo twakire bamwe muri abo bana hanyuma nabo batubwire muri make uko ubuzima bwabo bwifashe cyangwa se uko bwari bwifashe mbere y'uko bajya muri iki kigo tubanze twakire jean dodieu jean dodieu bizimana kuri telefone nagira ngo wegere hanyuma utubwire uko ubuzima bwawe bwifashe ubu ngubu uranyumva tubwire muri makeya wowe uko wageze muri icyo kigo
bizimana jean de dieu navuye mu rugo mfite nk'imyaka itanu ubu mfite cumi n'itanu noneho ndangije nyine papa yaje kujya nyine ku kibuye noneho amaze kujya ikibuye mama ajya gukodesha inzu umuntu arambwira ati ngo nze anyibera akazi ndagenda muri akazi turashwana tumaze gushwana noneho umuntu arambwira ati ninjya nyijyanira i kigali
niko za jean dodieu icyo gihe wari bukore icyo ufite imyaka itanu wari bukore iki ufite imyaka itanu ko wari ukiri akana gatoya
umuntu arabanjije arandera ajyana no mu wa mbere turashwana noneho ngiye nk'imyaka irindwi umuntu arambwira ati nze anjyane i kigali ajye kumpa akazi ndabyemera aranjyana akazi ko gukora ibintu byo mu rugo noneho aranjyana noneho angejeje i kigali ubwo noneho abanjyana iwabo aravuga ati tuzakujyana iwanyu rwamagana ngo ariyo tujya kuguhera akazi aranjyana none angejeje iwe aravuga ati ko mu rugo ntabwo wakabasha ngo tuguha ko kuragira iwe ndaba noneho mamaze nk'umwaka noneho bakajya bamemba ibihumbi bibiri magana atanu umuntu ari make kandi mbaho nabi bavuga ngo reka ntigarukire ikigali ndaza noneho mpura n'undi muntu arambwira ati nzajye mucururiza ubunyobwa noneho ubwo ndamucururiza noneho ubwo bwashize igihe nawe urashwana kuko nari imyaka mike abantu benshi baranyamburaga ubwo noneho ubwo ngubwo buri buryo mbigenza ahambwe ati genda ntabwo nagumya gomba ndagumya mba muri kigali ariko natari mayibobo bagenzena ngasaba umuntu n'umwe bizwe noneho nkagenda nkora akazi nongera nimuka kugeza igihe bajeho imyaka cumi n'umwe ubwo ndagenda nyine polisi biramfata ari nimugoroba banjyana kwa kabuga babanzanye mu kigo mageze gutya none ubu se jean de dieu umeze ute ubu ngubu kuva utangiye gufashwa ubu buzima bwawe bwahindutse gute muri make
naretse itabi ndetse ibiyobyabwenge ndaza bameze neza banjyana mu ishuri ubu ndiga kandi mfite ubwenge buhagije kandi navuze ko natazongera gutomama buryo mu muhanda
turaza kongera ubwo tongere tuganire hashobora kuba hari n'abakunzi b'ijwi rya amerika bashobora kwifuza kuza kukubaza ikibazo reka tubanze twakire na iradukunda pacifique pacifique wowe uranyumva wowe ubu ngubu umerewe ute muri make wari ubayeho mbere ute none ubu ngubu umeze ute
ubu ukuntu umeze ubu umeze neza urebye ubuzima njye nagiye mbamo ubu kuva nararetse kore nkareka urugi rwararushajije ariko ubu nsigaye imeze neza cyane
ufite imyaka cumi n'ine gusa ubwo se watangiye kunywa kore ubitewe n'iki wayitangiye ryari
njye kuva nakajya nagiye mu muhanda mfite imyaka nk'irindwi ndakomeza nkomeza nkurura mu buzima gutyo ndabukurura mu cyaro nkomeza nkurura mu cyaro ndangiza guhura n'umuntu w'umwana uzi kigali ndangije arambwira ati wowe ngwino twigire i kigali n'ubundi mu cyaro uri kubona ko nta kigenda arangije turaza tukigera i kigali mba ndaryamye mayibobo nanjye ziba ziranshakaje zinshakaje zirara zinziritse mu ntuza muri borodire ndangije ziba zimaye ku muneri kugira ngo kore kugira ngo mbone uburyo nsinzira hamwe n'itabi ryo kugira ngo mbone ukuntu natagira imbeho
umunere ni iki ni kore ku bantu batakizi icyo bivuze ni igiki icyo kintu uvuze ngo umunere niyo kore
ubwo rero ndangije njye mpageze ntabaje nyine abahaje abamensiye babiri aravuga ati mayibobo yose ishaka kwiyandikisha ngo ijye gufashwa ngo ni mba ndabyumvishije nanjye mba ndagiye abo bamensiye bari baturutse hehe abo bamensiye uvuga bari baturutse hehe
ngo bari baturutse vedesiko vedesiko baje gufasha abana b'abamayibobo baje gufasha abana ni ukuriyandikisha rero
ndangiye kwiyandikisha babanzanye muri icyo kigo barangije kukizanamo tujya mu rugo rusange tujya kuri papa bavuga icyatumye mva mu rugo tujya gusura ababyeyi bose njye ngiyeyo barangije nemera ko yuko natazemera guta ubuzima bwiza nkasubira mu buzima bubi none se iradukunda pacifique abo bameshyuye bakukijije ubwo buzima bababwira icyo ubu ngubu muri make cyane ibindi kintu nakubwira cyo n'umunsi wenda naba narakuze kandi nabonye baramvanye mu buzima bubi cyane ibyo mvuze icyo nabitura ni cyinshi cyane ni byinshi
ubwo turongera mu kanya reka twakire na sezikeye seze icyo uranyumva
ndakumva Eh, wowe ni we mutoya muri aba tumaze kuvugana ufite imyaka cumi n'itatu wowe ubu ubuzima bwo ku gasozi kujya mu biyobyabwenge wabigiyemo ryari niki cyatumye ubijyamo
rero nagiyemo papa wanjye amaze gupfa ubwo ubwo nibwo nagiye mu muhanda mfite imyaka umunani ndagenda ngeze hariya nyabugogo ndavuga ngo ubu ngubu ndaca henshi inzara inyishe mba mbonye ingo ziri kurya ndazibwira ngo mwamaye ziravuga ngo ntabwo twaguha ibiryo byacu utari kubanza ngo dusorere ayiteta ngo ubanze ugire gute
ngo mbasorere ayiteta icyo ni igiki
nyine ni ukubaha amafaranga Mhm.
hanyuma ubwo baravuga ngo kuki ngo uvuye iwanyu nta- uje gukora iki ndababwira ati nanjye ndimo gutembera barambaza ngo iwanyu ni ndababwira ngo ni kinini ureba wa mwana w'iwacu baba arambwiye ati ngo banza winureho Baram- ndababwira ngo ibi ni ibiki baravuga ngo ni kore Mhm.
barambwira ati ngo nta kibazo ngo banza wicare urye ndarya nanjye ndangije mba ndagiye ngeze hariya kimisagara barambwiye ngo ufite angahe ndababwira ngo mfite magana abiri ngo ngwino tujye kugura kore ndababwira ngo kore se ngigura angahe ngo ari ijana ikagura n'iya se ngo ni ijana ndababwira ngo tugende kuko nari naryohewe nanjye ndagenda maze iminsi myinshi n'imyaka babanjyanye kwa kabuga baje kunkurayo barambwira ngo ntabwo uzatoroka ndavuga ngo oya banzana mu kigo cya sesidare maje kungezamo none ubu ngubu maje kwiga ubu ndishimye ndi kumva nezerewe ahubwo ndasabira n'abana bari mu muhanda nabo baze bazagire umutima mwiza wo ku- wo kuva mu muhanda baze bisunge abantu bafasha aba- abana bo mu muhanda Mhm. Ye, ndagushimiye cyane sezikeye rwose n'izo nama uhaye eh, urundi rubyiruko Eh, ku bakunzi b'ijwi ry'amerika rero iyi ni radiyo yanyu ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku kibazo cy'ibiyobyabwenge reka tujye ku murongo wa telefone nk'uko bisanzwe twakire na bamwe mu bakunzi b'ijwi ry'amerika manirakiza uranyumva Ye, igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
igitekerezo hari ifite kenshi nibaza ko aho mu ibarabara bajya kunywa ibi- ibiyabiramutwe cyangwa ibiyobyabwenge bivanye n'ababyeyi babo n'ukuntu bata- batabitaho cyangwa badashyira inshingano z'ababyeyi nk'ababyeyi kubera akenshi akenshi na kenshi ibiyabiramutwe cyangwa ibiyobyabwenge babinywa barimo bavuga ko ba- bagira abato kugabanya ibibazo byinshi biba biri mu mutwe kandi kenshi na kenshi umwana akiri muto buri munsi akamwitaho nta nta bibazo akunda kugira mu mutwe kenshi na kenshi niyo mpamvu ababyeyi baba bakwiye kwitaho abana kuva ba- kuva bakivuka gushika bagera aho bageze Mhm. Ye, urakoze cyane mana irakiza reka noneho twakire na elisha elisha ku murongo wa telefone mu kanya watwandikiye utubwira ko wowe ikibazo ukizi kandi ko cyagukoze ku mutima rwose ukagerageza no gukora eh, igihangano indirimbo nk'umuhanzi nagira ngo tukwakire kuri telefone wagize igihe icyo gitekerezo ute cyo guhimba iyo ndirimbo
Ah, igitekerezo cyo guhimba murakoze erisha nanjye i kigali Mhm.
Ah, n'umuhanzi ukizamuka igitekerezo cyo gukora icyo gihangano arebye ko hari ikibazo cyugarije isi muri rusange atanga umuti wo kugira kibe cyaranduka ni uko twebwe ubwacu icyitwa kominote sive mu kinyarwanda umuryango muri rusange Ah, aho turi abo bana babikoresha tugarura umuco wa kera wo gucyaha Uh, urebye muri make nicyo ngicyo icyo gihangano kivugaho kuko hari ikimaze kuboneka cyo guterera hagati mu ryinyo nyuze ku bantu babirimo mu muhanda birakoreshwa umubyeyi ubonye ari n'abana ntabwo agize gucyaha byibuze agire no gutinya Mhm.
burya biharabona ko byabahawe rugari Mhm. Ye. Na- reka noneho tubumvishe n'ako karirimbo kawe uh, wahimbiye uh, abandi kugira ngo basobanukirwe neza muri makeya ubwo turaza gukomeza ikiganiro mu kanya
yego yego
Genovese, the Watch, Banyarwanda, Abanyafurika, abatuye isi yose, Eh, ndabasabye, ba, ba, ba, ijisho ry'umuturanyi, ijisho ry'umuturanyi, ubungabunga umutekano, ijisho ry'umuturanyi, ubumbatira umutekano, u Rwanda rw'ejo, ijisho ry'umuturanyi, ugahishira uko riribi, atakumaraho urubyaro, ijisho ry'umuturanyi, umuturanyi n'umuvandimwe waha, iyo utewe niwe wa mbere utabara, warwara akagemura, watabaruka ye nabwo akakurerera agira inama urubyaro rwawe mu mafuti akarukoso yeah. ijisho ry'umuturanyi niwe mufatanya muri byinshi iterambere muri sati ijisho ry'umuturanyi ijisho ry'umuturanyi ubungabunga umutekano ijisho ry'umuturanyi ubumbatira umutekano u rwanda rw'ejo ijisho ry'umuturanyi ugahishira uko ribibi atakumaraho urubyaro ijisho ry'umuturanyi kubona be bakosa cyangwa wakora ibidakwiye ngo uterere jyube ntibindeba jya umenya umuco ubasekuruza ku mwana yari uwa rubanda nakosa jya umukosora nakugana gerageza umwumvi yubera ijisho umuturanyi abari ku nkiko zo kwa gihanga muhanga muri zo z'amagendo turi mu mudugudu aho mwumve ko turi abavandimwe dutwaze turwanye turasane na benshi batwangiriza nta rwanda rw'ejo dushaka kubona ari imburamukoro iry'umuturanyi niryo dushaka ye ibirwanyirire ijisho ry'umuturanyi ubungabunga umutekano ijisho ry'umuturanyi ubumbatira umutekano u rwanda rw'ejo ijisho ry'umuturanyi ugahishira uko riribi atakumaraho urubyaro indirimbo ijisho ry'umuturanyi ya elisha umuhanzi ukiri muto nk'uko hamaze kubitubwira turamushimiye cyane kuri iyi ndirimbo aduhaye turayibatuye mwese turi mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika aho tuvuga ku bibazo by'ibiyobyabwenge dukomeze ku murongo wa telefone twakira n'abandi bakunze b'ijwi ry'amerika ndayishimiye turi kumwe
yego turi kumwe yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego je mu bisanzwe mba i burundi Mhm.
ahantu bita mu gatumba Mm.
bisanzwe numvirije ikiganiro ibyerekeye ibiyobyabwenge mu rwanda yego nashaka ashimire leta y'u rwanda kuka- ku- ku ngene ikomeza gufasha abana bo mu rwanda Mhm.
nongera asaba na leta y'u burundi ko i- iyo iyo- uko kuntu u rwanda rubikora naho nibyo genda nk'uko nagira mbaza abana Mm.
abo bana ko numvirije n'amajwi yabo bari barasinzikaye kweri Mhm.
nagira ndababaze niwe nk'ubu nta mwanya bahora biyumvira gufata kandi ibiyobyabwenge nongera mbaza ninuze n'uyarongoye icyo kigo Mhm.
none babareze mu kigo kimwe nabyo bafite- bafite wo kubasubiza aho baje bavacanye barawufise ibyo bibazo byanjemo Ye- murakoze Eh, urakoze cyane ndayishimiye kuri ibi bibazo byawe reka twakire na emi emi uranyumva murakoze ndabumva Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Eh, ni koko nanjye ndi mu rwanda i kigali gikondo Ye- emi banza ufunge radiyo yawe funga radiyo hanyuma ukomeze igitekerezo cyawe Bya- nari nari ndi kwiyumvira muri telefone kwa ntabwo nari ndi mu rwanda ndi mu kazi Eh, niyo mpamvu byari birimo kuzanamo amajwi yongera kakagaruka Eh, komeza ndi i kigali mu igikondo Eh, icyo kibazo cy'abana bo mu muhanda bwo in- n'aha- aho ngenda mbona mbona gikabije nagira ngo mbaze uwo mutumirwa mwaduhamagariye mubaze mbese ko ba- ba- bubaka ibigo hano muri kigali gusa mba- mu cyaro ho kuki batageraho kandi naho ikibazo cy'abana bari bandagaye mu muhanda banywa ibiyobyabwenge usanga gikabije reka agusubize ubwo
Eh. Urakoze.
Ye- reka noneho ubwo wumva umwanya bwana bitega hanyuma hagire icyo asubiza ikindi kibazo ubwo turaza kugiha abana ah, cyangwa se nawe ubwo ashobora kugira icyo akivugaho ikibazo cya ndayishimiye Ah, duhereye yo kuri icyo kibazo cya ndayishimiye yabazaga niba mu- hari igihe muteganya gusubiza abana mu miryango bavuyemo cyangwa se iwabo ndumva mwigeze kubivugaho ariko ubwo ashobora kuba yaratarimo kumva radiyo hanyuma na E- emi rero nawe mumubwire kuri iki kibazo cyo kuba mwagera ku bana bo mu cyaro
murakoze eh, ndashimye eh, icyo cya ndayishimiye umugambi wo gusubiza abana aho baje baturuka eh, turawufite turanawukora eh, tugerageza ku- kubanza gufasha abana tunasura n'imiryango tunamenya n'ikibazo kiri mu muryango barifite wareba ki batayifite Eh, nyuma wenda biterwa n'umwana uko yagiye eh, navuga ah, ah, ashobora kugororoka nyuma y'igihe runaka guhera ku mezi atatu amezi atandatu umwaka se tumusubiza mu muryango we tunakomeza korana n'umuryango we rero imiryango yabo hari igihe dukora nk'igihe cyo bakaza hano nabo tukabahugura ko nabo usanga hari ikibazo cy'imyumvire ibyo rero turabikora kandi n'ibindi bigo byose byo mu rwanda birabikora ko biranabisabwa na- n'umuyobozi Eh, hanyuma nanone nawe navuga ku kibazo cya emi eh, yaba se abo mu cyaro ntabwo mubageraho Eh, ni ukuvuga ko twebwe mu rwanda ubu hari ibigo birenga mirongo itatu byita ku bana bo mu muhanda twebwe icyicaro cyacu kiri i kigali eh, ntabwo abo- abo tu- icyo dukora mu cyaro niyo dusubije abana iwabo ariko tunanakorana nanone na- nka- nko ku kigo umwana yigagaho iyo twagiye umwana ngo bafata umwanya agasobanurira abandi ubuzima yabayemo kugira ngo batamubona aje mu ikamyo ndetse aje yambaye neza aje yambaye inkweto nziza bakibwira ngo wenda kuko ahantu yavuye hari ahantu heza ni ukuvuga ngo hari hari ibikorwa dukora byo kugira ngo du- dukore ubukangurambaga abo nabo bamenye yuko eh, ubuzima umwana yaba yaragezemo koko kenshi nabo byose usanga batazi ubuzima umwana wabo yabagamo Eh, ku buryo iyo abana babyumvise hano kuko usanga ba- rimwe baranarira kuba batari bazi ko umwana yabaye gutya kenshi iyo abana banakiri basobanurira ababyeyi babo ibibazo koko byatewe nabo usanga n'ibyo bibazo bari ba- babateye batanabizi batazi ko byageze ahantu aho ngaho ugasanga muri mu muryango eh, umwana basobanura ikibazo cyabo navuga eh, cy'amahane yo mu muryango kuko icyo tunagenda ugasanga umubyeyi yazi ko umwana atabikurikira ko yari mutoya Eh, ubwo rero ibyo turabikora ariko mu- nko mu cyaro hari ibindi bigo bihari n'ubutare hari ibigo bihari harimo ikigo cya otudeye bijyanye n'ubujumbura kirahari Eh, hari ibigo bitatu by'ubutare hari ibiri kayonza hari cyangugu hari mu ruhengeri ni ukuvuga ngo hari ibindi bigo biri aho ngaho nabyo wenda ah, ibibazo byo mu cyaro bitandukanye cyane n'ibyo hano mu mujyi kuko hano mu cyaro nabo bahaza mu mujyi kuba bumva ko ariho hantu bazabonera amafaranga bazabona ubuzima bwiza murakoze Mhm. ibyo bigo muratubwira ko bihari i butare aho ngaho n'ahandi hose M- biri mu mu cyaro cyangwa biri mu gice cy'umujyi
kenshi biri mu gice cy'umujyi kuko abana bava iwabo bagana mu mujyi burya ikintu twabonye ni uko umwana yajya kuva kenshi abanza kuva mu ishuri iyo akuze yigaga akabanza kujya ku gasantere kegereye n'ubucuruzi kegereye aho yari atuye iyo ababyeyi be batamwitayeho batanakurikiza ahava kenshi aho ngaho agana mu mujyi umwegereye ko aba yumva ko ariho ari bubone eh, akazi ko mu rugo nk'uko ya mwana yazabibabwira ah, ari bubone ikindi akora ahagera agafatwa n'abandi bana bahari usanga rero ibyo bigo kenshi bi- byegereye ahagana imijyi yo ko eh, bitamutera ko atari muri- muri muri kigali mu by'ukuri Eh, Eh, hari ikibazo rero cyari cyabajijwe na ndayishimiye abaza abana avuga ati aba bana biru- birumvikana ibyo bamaze kutubwira babayeho ubuzima butoroshye abaza niba batajya bongera gutekereza gufata ku biyobyabwenge nagira ngo duhe ijambo umukuru muri bo jean de dieu jean de dieu wasubiza ndayishimiye wibazaga niba hari igihe mujya mutekereza kongera gufata ku biyobyabwenge n'impamvu mwaba mutabifata impamvu tutabifata ni uko tuzi ko ari bibi batubwiye ko ari bibi twabona n'undi urimo kubinywa tukamubuza ko twamenye ko byangiza umubiri n'ubuzima muri bwose Mhm. Eh, murakoze urakoze cyane ubwo igisubizo cyawe ni uko mutabifata ahubwo umuntu yanabashima cyane kuba mwarabivuyemo burundu mukaba mugira n'inama urundi rubyiruko kutabifata ndagushimiye cyane ngashimira n'abo bana bandi bagenzi bawe twakire na federico uranyumva Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo Eh, nagomba gushimira abo bantu bariko baragerageza kurwanya biriya biramutwe tubasaba nino mu gihugu cy'u Burundi yuko bogerageza gutera akamo gwaruka bakagerageza kurwanya ibiyayuramutwe ku- kubera abantu benshi bariko baranywa ibiyayuramutwe bica byo- bironona imitwe y'urwaruka hanyuma akandi ka nyuma nari maze iminsi nabuze umurongo urwaruka rw'uduma zo mu gihugu cy'u Burundi twagomba gushimira cyane rwose umumenyeshamakuru Thomas Kandindi n'umuyobozi w'iyo radiyo ijwi rya Amerika kubera kuko igoro bariko baragira ko guha ijambo urwaruka rw'abakozi bo mu gihugu cy'u Burundi bari bamaze iminsi batagira aho ba- bavugira barakoze cyane igikorwa bariko baradukorera cyo kuduha ijambo tukaronka aho tubwira tugashobora gushikiriza imigambi yacu n'ivyiyumviro byacu murakoze tuwo mutima ati mubandanye ati n'imana izobahezagira ati mwarakoze cyane turabashimiye cyane rwose bivuye ku mutima Ye, urakoze cyane federico ubwo butumwa ndabubagezaho ndibwira ko ubu nabo bashobora kuba barimo kukumva rwose urakoze ubwo dushimirire n'urundi rubyiruko yego namwe murakoze Eh, uh, reka twakire na dani
ego amahoro cyane Eh, ni amahoro wowe bite
ego turashima imana kabisa Mm. no ku kibazo cyawe cyangwa igitekerezo ego numvise mwa- mwa- uri ku kibazo kijyanye n'uwo munsi mpuzamakungu wahariwe ibiyayuramutwe kubirwanya eh, kubirwanya ibiyayuramutwe nako ego ahanini amezi nk'umugwada hoho bamaze kugira n'intambwe zishimishije yo kubirwanya buretse mu mashirahamwe atandukanye Eh, turi mu burundi twama tubona ico kintu nyene gishika mu rwaruka rutari ruke aho usanga ibiyayuramutwe ivyo bitwa urumogi ivyo bitwa inzoga zikomakomeye biri mu rwaruka babinywa ababinywa binyegeje ugasanga mu nyuma haciye igihe kitari gito bikubira abatuma basara Ah, benshi usanga ubwenge bwe ko buragenda ariko birafata umwanya kugira eh, babashike kuri iyo etape nawe nagomba kubibariza abatumire Eh, nagomba mbaze none iyo umuntu abandanyije arunywa eh, haba haciye dufate haciye nk'imyaka itanu ariko arunywa muri iyo myaka itanu nihaciye yose agaca avuga ati reka afate ingingo yo kuruheba none muri iyo myaka itanu yose yari haciye ko nzi numva aba yarasinzikaye mu bu- mu buzima bwiwe kugira ngo umuheramo rwose ubwo bi- kugira ngo umuheremo ibyo biyayuramutwe byose umuheremo mu mubiri bisaba igihe kingana gute Eh, hama ikindi numvise yuko abana babakura muri ivyo biyayuramutwe babasubiza ku mihanda yabo bakabasubiza aho bavye ba- bava mu miryango Eh, nagomba kubaza yuko bahora bakurikirana by'ukuri ko basubira ku mashure canke badasubiye ku mashure yuko hari ibindi bikorwa eh, kanaka bahora babafashe babafashisha kugira eh, ntibasubire kwiyumvira kuja eh, gufata ivyo bintu kuko kenshi usanga biterwa nuko baba babuze ico bakora bakaja mw'ibarabara eh, bakaba abo twokwitwa ngo na- n'abatimbayi ugasanga babuze ico kintu iyo babuze ico bakora tereka eh, haravuga ati tubinyweye tuba two kwigabanya eh, ububabare bwo kuri iyi si ibi- ibyiyumviro byinshi biragabanuka ko tuba two turi eh, turatuma tubyibagira nagomba ndababaze yuko iyo bamaze kubashikana aho bahora bagerageza bakaraba bakabaha utwubo ukora mu mashyirahamwe abatiyaronse ubwo buryo bwo kuyiga eh, canke abiga yuko basore bahora basubira ku mashure hama nkabasa bwa nyuma yuko eh, amashirahamwe nyene yumva ari mu rwanda sinzi yuko mu bundi baba hari nayo bafata- bafatikanya nk'uko guhimiriza n'aba- n'abarundi bagenzi babo bagakorana eh, bamaze gukorana kugira natwe aha mu burundi tubone ko kwigoro kuko iyo bitwo turabona mwibarabara turengana tubona eh, eh, hari uko kunywa ibiyayuramutwe biratubabaza cyane murakoze cyane urakoze cyane dani nubwo abavandimwe bacu b'abarundi nabo bakora iki kiganiro ba- barumva Uh, ururimi ndu- ni rumwe twese turumvikana ubwo twizere ko inama bari bukuremo ikiganiro nabo zishobora kuzabafasha nagira ngo mbagarukaho rero bwana bitega kuri iki kibazo cya dani cyangwa se igitekerezo hari aho yabajije ibyerekeranye n'igihe ibiyobyabwenge bishobora kumara mu tuvuge nko mu mubiri w'umuntu yahagaritse kubinywa bingati bifata igihe kingana iki ndibwira ko iki ari ikibazo gishobora kuba kireba cyane ubuzima twazakigarukaho nyuma keretse mushatse kugira icyo mukivugaho ariko rero nagira ngo muvuge kuri kiriya cy'uburyo mukurikirana abana cyangwa se mubafasha kugira ngo batazongera gusubira mu buzima bavuyemo
murakoze ibyo koko nk'uko mubivuze ikirinda kiragaruka mu gihe cyo kureba cy'ubuzima ariko nta gihe cyo kizwaho gitoya nuko byose biterwa mu by'ukuri ubwoko bw'ibiyobyabwenge umwana yanyowe cyangwa umusore bigaterwa nanone navuga n'igihe agezemo cya depanga amasosiyete y'ikora bivuga mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi kumva ko ahora abirarikiye ashaka kubifata mu buzima bwe akumva abirarikiye muri make niko nabivuga
kuko hari nko muri egiseranse dufite ku bana twakiri iwacu nk'umwana wari umaze imyaka ibiri abinywa uwo nguwo bitwara umwanya munini ntabwo kubireka buri tubimuhagarika biragorana kuko agira cya gihe koko ubona ko yabuze amahoro yarwaye biba bisaba no kugenza buke buke natwe rero twiyambaza abandi bahanga muri ibyo bijyanye no kuvura abari ibiyobyabwenge bikagenda aho bibatikaza ubwo rero icyo gihugu cyazagarukaho nyuma niba bazatanga ibisobanuro birambuye hanyuma kuri icyo gitekerezo rero cyo kuvuga ngo ese twakora iki kugira ngo badasubira muri ubwo buzima babayemo mu by'ukuri twe hari icyo tumaze kubona muri iyi myaka ya nyuma dusigaye twakira abana batoya bari munsi y'imyaka cumi n'itandatu dukomeye twabaga dufite ibihugu bigeze imyaka cumi n'umunani ikintu cy'ingenzi tubona nuko umwe agira icyo akora koko iyo asize hano bisaba ushobora kumuha ibyo akora bihindure isura cyo gukora imikino ashobora gukora siporo ashobora kwiga akantu ntagatsindemo ariko mu mutwe we ntagire umwanya wo gutekereza no kugira ngo ntibigireho bitume yumva wenda waba nk'ikiyobyabwenge nticyamugarurira amahoro muri we ariko nanone akaba afite abantu bamufasha ubwo rero iyo amaze kuba kugororoka amashuri kenshi aba ashobora kujya mu mashuri ubu ngubu benshi bashyira y'imyuga bigaragara ko ariyo abafasha cyane kuko dufitemo n'abana n'ubwenge pe bakaba abana banagira neza kandi dufite barangije kaminuza y'ubu ariko wenda bo si benshi cyane ariko ikigaragara ni uko iyo arangije no kwiga imyuga akabona uburyo ki ashobora kujya guhura n'abandi akabona icyo ashobora gukora ibyo biramufasha ariko iyo atabonye icyo akora ashobora no gusubira inyuma nanone bitewe na kamere y'umwana ariko n'abamuri hafi bisaba rero ngo abantu bose bafatikanye haba inzego z'ubuyobozi kugira ngo zite ku buyobozi bw'ibanze rero iyo umwana ari mu muryango runaka abivuga ku cyo batuyemo bamumenye hari abayobozi bamumenye hari ndetse n'ababyeyi ariko n'abaturanyi kugira ngo hari bigaragara ko umwana agiye gusubira inyuma akaba yaba yamufashije arongera akatwiyambaza tukareba ko hari yamufasha mu mashuri ari mu mashuri ya segonderi cyangwa se y'imyuga iyo hatabaye uburyo bwo gukurikirana tubyita suivi twebwe nanone ngo agire igihe mugende musore munamenyeshe ubushobozi ko bakomeza kubitwaraho bishyura amashuri kuko umwana mwiza warirembye yarageze aho ntarenga ategereza ko yagira icyamuha ngo kimutunga biragaragara yuko uwo mwana ntabwo ahanwa n'abandi asaba kumwumva atazimye no kumworohera kwa kumukurikirana buri icyo bimufasha akagira umuntu yizera akaba yageraho avuga ati reka ngishe inama hano ko numva ko ngize intege nkeya ni ukuvuga ngo n'ababaye bakuru tugira rimwe mu mwaka tukaganira nabo ubwabo bakagirana n'inama hagati yabo ubwabo ayo mashyirahamwe nk'uko yarimo bivuga ni meza cyane murakoze
kuba twumva tariki cumi n'eshatu y'ukwezi kwa karindwi imyaka makumyabiri izaba yuzuye ijwi ry'amerika ritangaza ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byaryo byagarurira abantu icyizere cyo kumva radiyo nyuma y'amaradiyo yahembereye ubwicanyi mu rwanda no mu burundi abanyarwanda n'abarundi bakurikiye ibiganiro by'ijwi ry'amerika babonye ko radiyo yabafasha kwiyubaka kwizerana no gusana imitima
radiyo ijwi ry'amerika yabaye umudatenguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye naho si akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka makumyabiri ishize ese imyaka makumyabiri itaha izazana iki mu kiganiro murisanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya amakuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi
aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'ijwi ry'amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana reka tubutsaba twumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuganira ku bibazo byo gukoresha ibiyobyabwenge n'uburyo umuntu yabirwanya twakire ku murongo wa telefone patrick uranyumva ndabumva ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ikibazo nari nzize ubwa mbere mfite igitekerezo n'ikibazo ikibazo cyanjye mpereye ku kibazo cyanjye ndashaka kubaza tuti none uwo mutumire numvise ko umugambi bafite ari mwiza ariko nkabaza tuti ni iyihe ntumbero bafite kugira ngo bakangurire amaleta yacu cyane cyane nk'izi leta zacu z'uburundi n'u rwanda ko zisanzwe zifite ibibazo bimwe kugira ngo bashobore kurandurana n'imizi icyo kibazo cy'abana bo mu ibarabara burundu nkaca ngira igitekerezo kivuga tuti ko ibintu nyamukuru bituma abana bagurirana mu mabarabara bigatuma baca banywa ibiyobyabwenge byinshi cyane kuruta uko byari bisanzwe ko ari kubera usanga kenshi imiryango yacu itabyara ku rugero itibaruka ku rugero ugasanga abantu bagwirirana cyane mu miryango hagata habura uburyo bwo kubatunga n'uko imiryango yokwibeshaho bigaca biba intandaro y'uko abana baca bajya mu mabarabara bagaca batangura kunywa ibiyobyabwenge ntako aya mareta yacu yofata umugambi wo kubyara ku rugero bakagabanya imbyaro kuko urabye cyane muri bino bihugu byacu umurindi turi ko kugwirirana uteye ubwoba dusanzwe dufite n'uburyo buke cyane bwo kubeshaho imiryango yacu murakoze
urakoze cyane patrick ubwo ikibazo ndagihabwa na bitega hagire icyo akubwira ku niba hari umugambi wo gukangurira za leta kurandurana n'imizi ibiyobyabwenge ariko icyo nakubwira muri aka kanya ni uko u rwanda nyine rwafashe rwashyizeho itsinda rigizwe na minisiteri cumi n'eshanu zatoranijwe kugira ngo zitange inama zigira inama leta ku byerekeranye n'uburyo bwo kurwanya ibiyobyabwenge no kurwanya icuruzwa ryabyo bwana bitega ubwo mwagira icyo mubwira patrick
murakoze ibyo patrick avuga n'ibyo koko twebwe icyo dushobora gukorana na leta y'u rwanda twebwe kubera ko nka minisiteri ishinzwe umuryango dukorana inama kenshi kugira ngo twungurane inama yewe no ku buyobozi ku nzego zose ubu ngubu haba ku rwego rw'intara haba ku rwego navuga rw'akarere ariyo disitirigiti hakora inama n'ibigo byacu kugira ngo turebere hamwe uburyo ki dushobora navuga kwinjira mu mizi kugira ngo dukore navuga ubukangurambaga na kuri n'ubuvugizi cyangwa se perevansiyo mu gifaransa neza ariko aho ngaho hagatuma iyo ducukumbura tukareba ngo umuzi w'ikibazo ni uwuhe ariko ni ikibazo kitoroshye harimo na kiriya patrick avuze kijyanye no kubyara ku rugero twe nk'ababyeyi b'abana dufite turera tugira rimwe duhura nabo rimwe mu mwaka n'ubundi tubigisha n'ibyo bihembo tugomba kubibabwira tukabigisha n'uburenganzira bw'umwana kuko usanga hari imyumvire yagombye kuzamurwa mu kumva ngo se umwana uburenganzira afite ufite ubushobozi bwo kuyamuha ese ndabyara abana batandatu barindwi ufite isambu ingana gusa ibyo rero ni ibintu bikenewe koko ariko binasaba ngo abantu si na leta yonyine n'abaturage ubwabyo babyumve abanyagihugu niko bavuga mu kirundi ariko bose bahure hagiye byarangiye no mu miganda abantu bicara bakabiganiraho kugira ngo bibuze ku nzego zose no kugira ngo umuturage ugere yumva ngo byibuze se resiposibiti yanjye ni iyi inshingano zanjye ni izi ku buryo navuga ko urwego rwa rwanda nkurikije inama tumaze dukora tugezeho ni uko n'umwana bizagaragara ko yazerereye cyangwa se yaba inzererezi kubera ababyeyi abyoshe mu itegeko rishobora kurabihanirwa bari babigeze n'aho ngaho ni ukuvuga ngo rero hari ibintu byinshi byo gukora gufasha imiryango kwiteza imbere kuzamura imyumvire mu bijyanye no kugera ku rugero no kwiteza imbere kugira ngo barwanye ubukene usanga hari ubwo bukene n'imyumvire isanzwe kuko hari igihe usanga n'ibibazo by'ababyeyi ubwabo icyo twakwita konfurika mu gifaransa ubwabo izindi ntandaro niba umugabo uzi ibyago afashe umugore yongeye gushaka kuba ashaka yagombye kumva ko abana asanze muri urwo rugo agomba kubafata ntabi ubwo rero ndashimira patrick cyane igitekerezo yatanze ni ibintu bisaba ko kuko abantu bose bahuza ibitekerezo babiganiraho bacukumbura bakanafata ingamba ariko abantu bose bashyize imbaraga hamwe nk'uko leta y'u rwanda tubona yabihagurukiye muri ibi bihe
avuga avuga nyine kubyara ku rugero kubyara abana umuntu ashoboye kurera ariko kandi nabo igihugu ubwacyo gishoboye kurera twakire kuri telefoni nanone enoke igitekerezo cya urahagana henoke
ndaha mu gisagara cya bujumbura mbanje kubaramutsa komera ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego ikibazo cyanje shaka mbaze uwo mutumire baravuze yuko abo bana bafite ahantu babegeraniriza bakabafasha bakongera bakabasubiza mu miryango yabo hari igihe usanga bavuye mu miryango yabo ku mvu zitandukanye nko kutumvikana n'ababyeyi babo nk'akarorero agashobora kuba yarezwe na mukase uwo mukase bakaba abanye batumvikana agaca ahitamo kubona yoja mu gahinga akangara agafata ibyo biyobyabwenge kugira bimwibagize ibyo bintu byo kumuhana byo muhira byatuma atabaho yumva atekanye none igihe ikibazo cyanjye kiraha mu gihe baba bamusubije kumuhana barabanza bakumviriza icyatumye ahitamo kuva aho hantu ni izihe mpanuro baheza bagaha abo babyeyi biwe bita ko baba bamureze ni icyo kibazo na rifite urakoze enoke ikibazo cyawe asa nkaho ganabitega asa nkaho yari yamaze kugisubiza cy'ukuntu baganira n'ababyeyi bakareba niba impamvu zatumye umwana ava mu rugo akajya kuba mu ibarabara niba zaravuyeho cyangwa se bakagira inama ababyeyi mu buryo bagomba kwitwara babigisha n'uburenganzira babikisha n'uburenganzira bw'abana ariko aha irashobora kugira icyo akubwira turebye inyuma gatoya tukareba nk'uwo mwana uba yavuye mu rugo nk'uko utanze urugero rw'umwana waba yavuye mu rugo watumvikanye tuvuge na mukase asubiye mu rugo ko ikibazo gishobora kongera kikagaruka nagira ngo ubwo bwanabitega mugire icyo mumubwira
murakoze nibyo koko nk'uko mubivuze icyo ndibugiraho gusa ni ukuvuga ngo icyo gihe tujya gucukumbura ngo tumenye impamvu zo kumenya umwana ava iwabo ntitubaza n'umuryango gusa tunabaza n'abaturanyi kuko kenshi abaturanyi ibibazo baba babizi niyo mpamvu ntabwo tuba dukwiye kumugeza iwabo tutageze tudaciye ku buyobozi iyo asubiye iwabo ababyeyi basubiye ko bamwakiriye ubuyobozi bugasubiye ko bamwakiriye natwe n'ibyo twarize uwo mwana tumusaba tumusiga mu murongo muzima kugira ngo iyo utaha hari na gahunda iri hano mu rwanda hamwe haba hari muri buri mudugudu umuntu bavuga ushinzwe twamwitaga perezida de referanse ubu gahunda irimo irakorwa twanabitangiye na mbere y'uko gahunda ya leta ishyiraho hamwe n'umwana wagize ikibazo akaba umuntu yakurikira mbe niba yamaze gutaha iwabo ese niba ntuye n'ikibazo ngarutse mu rugo nkongera uhura n'ikibazo hakurya ngo mfate cyo gusubira mu muhanda ndi kureba wa muntu n'umuturanyi wabo hafi ushobora gukurikira akamenya cyangwa se murikire mu buyobozi kuko n'abayobozi baba gukemura ibyo bibazo kubera ibyo bari bagera aho umwana atuye bakanabaza n'abaturanyi bakamenya kuko niba kuko wa mwana wose abona mukasi ari by'ukuri cyangwa se umugabo wa nyina anabyizizaho iyo ubuyobozi bwagutseho icyo dukora ni umuvuduko gusa mu by'ukuri kugira ngo ubuyobozi nabwo bukore akazi kabwo cyangwa se tukanifashisha n'inzego z'amadini n'ibihugu byacu twese tuba mu bitari mu mu idini ry'abakatolika ari mu baporoso ari mu barokore ari mu badivantisi usanga nabo bagira ijambo bashobora kuvuga gishobora kumvikana eh, kugira ngo ko na wa muryango ushobora kumva ko ugomba gusubiza uburenganzira umwana wawe murakoze Mm, ikibazo rero kireba abantu benshi ntabwo ari ikibazo cyakemurwa n'umuntu umwe ku giti cye twakire na merikiyoro kuri telefone Eh, u- wiriwe urakomeye
yego turakomeye turashima imana Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo muri make
se ikibazo ni- ni ni intererano nuvuga Mm.
ni uko kenshi usanga abantu abana kenshi baza mu mu biyaye uramutse kenshi uza- usanga ari abana b'ababose hama icyo nuvuga ni uko kenshi buraba bajya ba- bajya ababosi kenshi kenshi baka- bakabasanga no mu ngo bakababwira baje bararaba abana babo kenshi niwe usanga bari mu biyaye uramutse Mm, Uwo si ababa mwana bose yagiye gusa mu ariko biya- kuba umwana nawe yagiye mu biyayuramutwe usanga n'ibyumviro usanga arimwo ugasanga nk'ababyeyi bamufashe nabi agiye kureba rero kugomba bihere agataza kwidoroga ibyo birakunda gushika mu bana benshi rero n'ikibazo noba- nomubaza nomubaza yuko hoba hari nkako nk'ino mu burundi vurema abantu benshi benshi ba- basha baridoroga vurema abana benshi baridoroga cyane kubera ibintu by'ibyiyumviro ugasanga n'abana b'ababosi bariko baridoroga ibyo birakunda gushikira abana nyene bino iwacu nyene mu burundi Eh, biragaruka Ntabwo kuri bwa mbaye- burere bw'abana ababyeyi bagomba kwita ku ku bana babo
Eh, Bakaba rero hafi.
nagomba mbaze yuko kenshi bahora ba- baza kubaza nk'abavyeyi igituma abana babo bidoroga kenshi nkino mu burundi vema bo- bo- bogira n'umugambi wo kuza baragenda mu ngo gusa z'ababose babaza yuko abana babo batidoroga usanga abana benshi babose aribo bidoroga bamwe ibiyayo bamwe sinzi iyo iyo biba bivuye sinzi impamvu rero nkino mu burundi iwacu ni benshi vema abana benshi bidoroga tutaretse nabo mw'ibarabara abo mw'ibarabara ho vyomurafuma mugabo abana babose kenshi nibo bakunda kwidoroga cane Eh, u- ubwo ushobora kuba ufite impamvu ubivuze hari icyo ushingiyeho ubwo umuntu yavuga ati bafungure amaso barebe hanyuma bakurikirane abana babo hafi kugira ngo batazagwa muri uwo mutego w'ibiyobyabwenge urakoze cyane merikiyoro reka ijambo eh, reka duhe ijambo rero bwana joseph bitega ubwo ikiganiro kirimo kiragenda kigana ku musozo mwumvise ibyo merikiyoro avuze mwumvise ibyo abandi bakunzi b'ijwi rya amerika batanzemo inama muri makeya rwose turimo dusoza iki kiganiro ni iki mwabwira abatwumva mu byerekeranye no kurushaho kurwanya ibiyobyabwenge cyane cyane mu rubyiruko
murakoze eh, n'ibyo bityo bavuga ko eh, imbuzi iwacu abantu ntabwo ari iby'ijana ku ijana kuko biterwa n'imiryango iyo ari yo biterwa n'abana bashobora kwitabwaho ariko inama na- numva nagira batwumva ni uko ikintu cya mbere gikuru ni eh, ni uko arora umuryango wagira umwanya wo kwita ku bana bawe umuryango wagira umwanya wo kuganira kuko abana bafite umwanya wo kuganira n'ababyeyi babo bamenya n'ibyo barimo n'ibyo bahugiyemo ku mwana burya agenda buhoro buhoro ari inshuti ze zimu- zimu- navuga zimukuruye harya bihera nko ku ishuri eh, ukamenya umwana wawe agendana n'abandi eh, ukamenya umwana wawe ese atabyari ibyo iyo umuntu atabikurikiranye eh, nta- nta- nta- uzashituka byarangiye hari n'igaruriro igomba kujya kwiyambaza abandi bantu babizobereyemo ko utakibishoboye byakurenze noneho hanyuma nkaba navuga ngo ikintu cy'ingenzi kuri ibyo buzima umuryango wagombye kongera kumva inshingano zawo umubyeyi w'umumama akamenya inshingano ze umubyeyi w'umupapa akamenya inshingano ze ntarekere umugore eh, navuga inshingano z'urugo eh, akaboneka agatinya kenshi tujya gukurikira eh, gushaka ubushobozi bwo gutunga abana ariko tukibagirwa ko tutababaye hafi n'ubwo bushobozi buzaza nta kibamariye murakoze Ye ndabashimiye cyane bwana joseph bitega kuri iki kiganiro tugiranye ngashimira abana batugejejeho ibitekerezo byabo bizimana jean de dieu iradukunda pacifique isake sezikeye namwe mwese abaduhaye ibitekerezo n'inama muri iki kiganiro abadukurikiye aho muri hose mwese mwese tubifurije kugira ibihe byiza nshimiye rero injeniyeri wadufashe ku buhanga bw'ibyuma afatanije na fatuma karara wabahamagaye abashyira ku murongo kugira ngo mutugezeho ibitekerezo byanyu kuri mikoro mwari kumwe na eugenia mukankusi mugire ibihe byiza mwumva radiyo yanyu ijwi ry'amerika murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya kororado mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Genovese, the Wadash, Abanyarwanda, Abanyafurika, abatuye isi yose, ba- ijisho ry'umuturanyi, ijisho ry'umuturanyi, ubungabunga umutekano, ijisho ry'umuturanyi, ubumbatira umutekano, u Rwanda rw'ejo, ijisho ry'umuturanyi, udahishira uko riri, atakumaraho urubyaro. ijisho ry'umuturanyi umuturanyi ni umuvandimwe waha iyo utewe niwe wa mbere utabara warwara akagemura watabaruka ye ntabwo akakurerera agira inama urubyaro rwawe mu mafuti akarukoso ijisho ry'umuturanyi niwe mufatanya muri byinshi iterambere muri sati ijisho ry'umuturanyi ijisho ry'umuturanyi ubungabunga umutekano ijisho ry'umuturanyi ubumbatira umutekano u rwanda rw'ejo ijisho ry'umuturanyi udahishira uko ribibi atakumaraho urubyaro ijisho ry'umuturanyi kubona be bakosa cyangwa wakora ibidakwiye ngo uterere jyube ntibindeba jya umenya umuco ubasekuruza ku mwana yari uwa rubanda nakosa jya umukosora nakugana gerageza umwumvi yubera ijisho umuturanyi abari ku nkiko z'urwa gihanga muhanga muri zo z'amagendo turi mu midugudu aho mwumve ko turi abavandimwe dutwaze turwanye turasane na benshi batwangiriza nta rwanda rw'ejo dushaka kubona rimburamukoro ry'umuturanyi niryo dushaka ye ibirwanyirire ijisho ry'umuturanyi ubungabunga umutekano ijisho ry'umuturanyi ubumbatira umutekano u rwanda rw'ejo ijisho ry'umuturanyi udahishira uko riribi atakumaraho urubyaro ijisho ry'umuturanyi amajyepfo amajyaruguru iburasira bwaryo niyo rirengera nimukanure mwa ntore mwe iye tureberanire ikibi twese hamwe turwanye icyanzu cy'ikibi tubo bamwe twubaka u rwanda rwacu rwiza abacu tubarinde byose bibangiza ibiyobyabwenge n'ubwomanzi uburara ndetse n'ubuhara n'umbo tubimarirwa guhiga tujye twubaha indangagaciro z'ubupfu ubutore ndetse no gushyira hamwe iye iye iye ijisho ry'umuturanyi iye iye iye kosora ibigora iye iye iye rwanira amahoro iye iye iye ibiyobyabwenge ubirwanye mu rubyiruko ndetse udasize ibisindisha ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba baba ijisho ry'umuturanyi mwana muto ba ijisho ry'umuturanyi mugabo nawe ba ijisho ry'umuturanyi mubyeyi nawe ba ijisho ry'umuturanyi munyarwanda nawe ba ijisho ry'umuturanyi east african ba ijisho ry'umuturanyi all over the world ba ijisho ry'umuturanyi shenefisi nanjye ndi ijisho ry'umuturanyi ijisho ry'umuturanyi ubungabunga umutekano ijisho ry'umuturanyi ubumbatira umutekano
radiyo